ibinyecumi bibiri by'imyaka uwo mutegetsi wa amerika yavuze ko abaye umuperezida agira kane atwaye amerika abo basirikare bakiri muri afghanistan avuga ko yiyemeje kudasigira uwo mutwaro umuperezida wa gatanu azomukurikira ariko abatalibani ejo kuwa gatatu nyene bavuze ko bifuza ko inteko zose mvamakungu ziva muri afghanistan ku itariki yumvikanyweko ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu masezerano yabereye idoha muri katari hano muri amerika abasenateri b'igihagararo bo mu mugambwe w'abarepublikani bo baramirira kure iyo ngingo ya perezida biden umukuru w'abasenateri b'abarepublikani mitch mcconnell avuga ko guheba kurwana muri afghanistan ari kosha rikomeye amerika izobikoze kuri iyo nkuru nyene ishirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi byishize hamwe mu kurwaniriza umwasi hamwe otane yavuze ko naryo nyene rizokura abasirikare baryo bose muri afghanistani inyuma yaho amerika nayo ibishikirije umukuru wa otan jens stoltenberg yabitangaje ejo kuwa gatatu ko bazokurayo abasirikare ibihumbi ndwi babo inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu anthony blinken hamwe n'uwo ku ivuna abansi lloyd austin stoltenberg yavuze ko bazotangura gukurayo abasirikare babo kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu kandi ico gikorwa ngo kizoba carangiye mu mezi make amerika na otan bavuze ko kuvanayo abasirikare bidasigura guheba afghanistan umunyekongo yatsindiye agashimwe kitiriwe nobel denis mukwege yarifatanije n'ibihugu bitari bike mu kanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu mu gusaba ko hongerezwa ibihano ku bakora ihohotera rishingiye ku gitsina mu ntambara hari mu nama ngarukamwaka y'ako kanama ku byaha bishingiye ku gitsina amaraporo ku ihohotera rishingiye ku gitsina yariyongeye mu bihugu biri mu ntambara mu mwaka uheze uhereye muri etiyopiya libiya repubulika ya demokarasi ya kongo no muri darfur denis mukwege yabwiye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ko kudahana byasasiwe indava uwo muhinga w'indwara z'abakenyezi asaba oni gushyiraho umurongo utukura ntarengwa kuri abo bose bakora ubwo bwicanyi
urakoze cyane aruyizibi igira imana mukomeje kumva ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi no ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vuba radiyo radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru mu karere ka rurindo mu murenge wa shyorongi mu rwanda hatahuwe imibiri y'abapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane abavuga ko imibiri ari abavandimwe babo babwiye ijwi rya amerika ko badashobora kuyishingura erike bagira ubusa turi kumwe ku murongo wa telefone navuye rurindo erike bagira ubusa wiriweho
wiriweho neza virusi shima imana wageze ahabarizwa iyo mibiri wayibonye ute nibyo koko nahageze venuse ni mu kagari ka rutonde mu murenge wa shyorongi akarere ka rurindo hafi neza neza na kigali n'imodoka zikorayo niziva i kigali zijyanayo abantu bataha mu nkengero aho ngaho rero iyo mibiri ahantu iri iri mu gikarito igikarito ubona ko gifubishijwe umufuka n'isashi y'ubururu bayitahuye rero ahantu bari barimo basana urukuta cyangwa se fondasiyo y'inzu ariko noneho baza kuyigeraho ni imbere neza neza n'urwibutso rwa rutonde urwibutso ruri haruguru y'umuhanda iyo mibiri bayisanze ku nzu bari barimo gusana iteganye n'urwo rwibutso none abavandimwe babo baravuga ko abo bantu bishwe n'abandi abavandimwe babo uhereye kuri bwana isa habumuremyi ndetse na madame patricia mukanyirigira baravuga ko abava abantu babo bapfuye mu kwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bakavuga ko ari abari abasirikare ba, ba fpr inkotanyi babishe kuko bagenda barondora umwe umwe ukuntu bagiye baza kubatora mu rugo babakekaho ko bari mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi reka nkumvishe uko babibwiye ijwi ry'amerika harimo mama papa na mukuru wanjye ejo bundi nibwo byabaye babakuramo ariko sinzi iherezo ryabo bapfuye byari icyenda kane wabwiwe n'iki ko ari ababyeyi bawe mama na papa n'abandi kuko n'ubundi mu gupfa kwabo nari mari babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu abantu bose babareba wari usanzwe rero uzi ko bashyinguye hano bose nta n'abaturage barabizi ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe ukuri abasirikare nibo babikoze abahe basirikare inkotanyi nibo babarashe mubireba gutya ku manywa y'ihangu ku manywa y'ihangu hari abari bambaye imyenda ya gisirikare n'abambaye imyenda ya sivire ntarabonye mbona baje ngo bashaka umuhungu wari uwacu mukuru babwira ko adahari bafata umwana w'umusore wankurikiraga mu by'ukuri baramujyanye pe njye nari mpari ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore ngewe nabonye mama mama ndamubwira ese mama rugiye hehe arambwira ati humura mwana wanjye ndagiye nta kibazo mfite nta kintu ndi bubi mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse nk'uko uyu musaza tumujyanye papa wacu yari arwaye pe arembye cyane ku buryo n'ubwo ngubwo hari umuntu wari wabuze ati ngenda mushakira umuntu azamuvurire mu rugo amutere inshinge nuko ubwo ngenda mbwira umusaza rero ibyuka bagutware ati n'abahati bamutwaye bamutwaye yahise abyuka bamushoreza inkoni baramukubita aragenda baramutwara ubwo nibwo babishe mwari muzi se ko barimo twebwe Mm.
twebwe kuba tuzi se ko barimo ubu twari tubizi ariko kugeza iyi saha ngewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekeremo babakuriragamo iki niba abantu ari bane cyangwa ari batanu wajya kumenyamo uwawe se gute Hmm? reba imyaka ishize uko ingana njye barambwira ngo nimbashyingure se mbashyinguze iki mbamaze iki uriya yahubatse azi ko abantu barimo ni umwana w'umusore ariko isi arahari ni umusaza ariho kuki yamuhaye ikibanza azi ko abantu bahari njye nta kintu nabirenzaho n'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho Venuse Simamana aho nakumvisaga Isa Habumuremyi ndetse na Patricia Mukanyirigira wasubirana ijambo urakoze ntikibagira ubusa ariko wabashije se kuvugana n'ubuyobozi bw'ibanze aho ngaho iyi rurindo Ah, nibyo kuko ni ikibazo cyo navuga cyateje eh, impaka ndende nkurikije igihe iyi mibiri yabonekeye yabo icyunamo cya jenoside yakorewe abatutsi nubwo iminsi ijana ibikomeje cyasojwe ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane ariko icyo gihe nibwo uh, abatekinisiye cyangwa abafundi bari barimo bubaka baza kugwa kuri iyo mibiri naje kugera ku buyobozi bw'akagari mu ka rutonde navuganye na bwana papiyasi shumbusho ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari mbanza kumubaza niba koko iyo mibiri bari bazi ko ihari ahakana ko ihari ariko avuga ko abapfuye atari abazize jenoside ari abahitanywe n'intambara reka nawe tumwumve ni abantu nyine bapfuye eh, bazize intambara twarababonye turabamenya kandi nta nta kibazo ba- barazwi nta nta n'imiryango yabo bakomokamo barazwi ariko ntabwo ari abazize jenoside mu kuri ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari ni uko umwubatsi yari agiye gukora fondasiyo acukuye ayigeraho ntabwo twari tubizi naho kuba byaratinze gushyingurwa eh, byakomotse ku mpaka zabaye hagati y'u- eh, y'ikibanza twasanzemo i- iyo mibiri abo bantu hanyuma na- na bene we Eh, kubashyingura bakajya impaka umwe ati niweho nyir'urugo jya gushyingura hanyuma n'abandi bati nawe uri bene we jya gushyingura ariko ubu cyakemutse bamaze kubyumvikanaho barimo bategura n'irimbi ku buryo ba- barara bashyinguwe cyari cyabaye n'impaka hagati y'abo bantu babiri gusa izo mpaka zari zishingiye ku ki zari zishingiye ko umwe avuga ati niba abantu bari iwawe bashyingure hanyuma abandi nabo bakavuga ati ni abanyu bashyingure ariko none wareba ugasanga bahungaga n'amikoro bene we babagaragazaga amikoro ko ntayo kubashyinguza ariko byarangiye babyumvikanyeho aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya batangiye gutegura irembo yitwa inyamirembe dushyingura muri rusange venuste nshimiyimana wenda uretse n'uwo nguwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka rutonde naravuganye n'abandi bantu bahatuye kubera ko inzu ubundi ni inzu icumbitsemo abantu ariko nyir'inzu ni umupolisi akorera mu burasirazuba bw'u rwanda yitwa adaruberi hakineza we ntabwo ndabasha kumubona nk'uko wumvise abavandimwe bababuze ababo ni imibiri ine ariko bavuga ko abo batakaje ni batatu bakavuga ko adaruberi hakineza yahawe umunani na se witwa dani daniyeli hakineza ubungubu ngo atuye i muhanga mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama ntabwo ndabasha kubona uyu mupolisi ngo mubaze niba koko yarubatse iyi nzu akodesha akayubaka mu buryo yari azi ko hari iyo mibiri kuko bivugwa ko ari abantu bahiciwe baraswa ku manwa y'ihangu ubwo ninza kumubona ndaza kubitangariza abakurikira radiyo jwi ry'amerika eric bagira ubusa ndagushimiye cyane gushimiye nanjye venuste nshimiyimana
tukiri ku rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha riba ruratangaza ko mu cyumweru cyo kwibuka rwataye muri yombi abantu mirongo itandatu na batandatu bakurikiranyweho ibikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumuta kabuyi avuga ko mu karere ka nyarugenge hagaragaye umugabo wacanye umuriro mu muhanda avuga ko agiye kwibuka abahutu rib itangaza ko ibi byaha kandi byagaragaye mu bikorwa byo kurandura imyaka y'abacitse ku icumu ndetse no kubatemera intoki umuryango wita ku bibazo by'abarokotse jenoside ibuka wo wemeza ko kuba nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi hakigaragara ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu abacitse ku icumu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka aho ishakiye nefutari kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nyuma y'imyaka makumyabiri umuntu wikora agatema urutoki rw'umuturanyi akarandura imyaka nabyo ni ibintu tubona biremereye ariko nk'uko nabivugaga zino ngero z'ingengabitekerezo zikiboneka aha na hariya cyane cyane izi zijyanye n'ingengabitekerezo haba mu magambo no mu bikorwa ni ikintu gihungabanya abantu gishobora no guhungabanya ya mibanire yabo ku musozi usanga umuntu aba amaze kugera ahantu agirira icyizere abaturanyi iyo habonetsemo umuntu ugakora ibi bikorwa byongera kumusubiza inyuma nefutari ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka urugero rw'aho intoki zatemwe ni mu murenge wa mugesera mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba rib yitangaza ko imaze kwakira ibirego mirongo inani na birindwi birimo mirongo inani na bitatu byo gupfobya abamaze gutabwa muri yombi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ni mirongo itandatu n'abatandatu inkuru irambuye turabagezaho mu makuru yacu ataha
Washington ijwi ry'Amerika bamwe mu baturage bo mu murenge wa ruri mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru mu rwanda basanga abanyarwanda bakwigira byinshi ku barinzi b'igihango kuko babona ko ari abantu bakoze ibikorwa bidasanzwe byo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge no kurengera abatutsi mu bice by'iwabo bahigwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane inkuru irambuye na mugenzi wacu jean batiste bananiye ibyo aba banyaruri barabishingira ku murinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu aroni habumugisha utuye mu mudugudu wa kibirizi akagari ka busoro mu murenge wa ruri abarinzi b'igihango bari mu byiciro bitandukanye abahutu bitandukanyije na jenoside yakorerwaga abatutsi abarokotse jenoside batangije kandi bakomeje ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya akarengane kariko kose n'abanyamahanga bafite izo ndangagaciro zo kubanisha abantu amahoro habumugisha wari ufite imyaka cumi n'umunani mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane yari umwe mu bayobozi batanu ba serire ya kibirizi yayoboranaga n'abandi bane bamurusha imyaka habumugisha we yarashinzwe urubyiruko yari n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru ya segiteri nkara amaze kubona ko serire ayobora yugarijwe n'abicanyi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane habumugisha yahise akusanya rwa rubyiruko rw'abakinnyi b'umupira n'abafana babo bagera kuri mirongo itanu yabasabye gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya igitero icyo ari cyo cyose cy'interahamwe kizagera iwabo dushingiye ku buhamya twabonye habumugisha ntiyagarukiye aho yegeye baba abayobozi bagenzi be abasaba kumushyigikira barabyemera bahise bashyiraho gahunda yo gukumira ibitero muri serire yabo basabye ababyeyi kubuza abana babo kuva mu ngo no kubacunga ngo batagenda hagira ushaka kubirengaho haba umugisha na baba bayobozi bakamugarura mu murongo ibyo byatumye abaturage bose ba serire biyemeza guhora bacunga hirya no hino aho igitero cyaturuka batubwiye ko birukanye inshuro eshatu igitero simusiga cyabaga giturutse ahitwa mu mataba mu cyahoze ari komini ndusu naho ho muri gakenke iyo babonaga kino gitero abaturage b'i serire bahitaga bafata amabuye n'izindi ntwaro gakondo nk'amacumu n'imihoro bakitabara ibi byatumye abari bihishe muri iyi serire bose uko ari barindwi barokoka nta wundi muntu wibwirije gushishikariza abandi guhashya abagabaga ibyo bitero usibye aho mugisha wari na muto izo mbaraga yazikomoye kuki ni uko data yari konseye uburyo yayoboraga anakiza amakimbirane narabibonaga igihe cyose rero nawe ntabwo ukuntu papa yicara abwira abaturage ko bakwiye kwirinda amacakubiri ndetse n'imyiryane akanga ko hari umuntu urengana ahubwo we agafasha abantu kurenganurwa data nawe ntabwo aharanira ukuri nanjye nti nzapfa nzakira nzaharanira ukuri hanyuma wumvaga bishoboka ko wapfa oya kubera nayo mfite imbaraga za gisore numvaga bitashoboka abaturage batandukanye bo mu murenge wa ruri basingiza haba umugisha uyu yitwa felicien ndayambaje ari mu barokowe nawe ndumva twararokoze turi abantu muri uwo muryango wacu hari mushiki wanjye nanjye n'abana ba mukuru wanjye batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe mu muryango wose yarokoye hapfuyemo umwana umwe gusa na papa bishwe n'interahamwe iyo muhungana bakaza ahanga muri kibirizi ntacyo bagombaga kuba waba urebye izina wamuha ntiwanaribona kuko ni umuntu wagize neza cyane kandi ari umwana mutoya ni igitangazo gusa jean dodieu uwitonze perezida wibuka muri ruri ntanyuranye na ndayambaje mu gusobanura agaciro ka habumugisha mbura ikigero mbivugamo icyo kintu kuko gusobanura buriya umuntu wakurinze wagukuye mu rupfu birakomeye kubona igisobanuro wabisobanuramo birenze ubuvandimwe kuko n'imiryango ubwayo ntigishobora kwiyubakamo ubumwe impamvu mvuze ko harenze ubuvandimwe ni uko ibyo byose atabikoreye ko tuva indimwe atabikoreye ko atuzi Eleri uzamukunda Eugene Habiyambere wungirije umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko muri ruri na Tanazi Ruyenzi bo ntibari mu bahigwaga barakurikirana uko mbavuze basobanura ikigwa bakuye kuri habo umugisha imbega yababera umuntu muzima akajya abigisha akabwira ati nanjye ndi umusore nakoze gutya twebwe tumufata nk'indorerwamo nk'umuntu tugenda tureberaho uko natwe twabigenza nyirangiza kwiga mu mashuri yisumbuye umuntu yaraje mu rugo antwarira ikaramu ni mu bihumbi bibiri n'umunani yemwe ndanayimufatana ariko ashaka kubanza kubihakana cyokora ndamubwira antwara ikaramu kandi nta nubwo mfite gahunda wenda yo kwikwaka wanyemire kubona nayitwaye tukiyunga bikarangira iyaba ari imbere ntabwo nari kumworohera twashoboraga no kurwana kandi dufite ikaramu ya mirongo itanu bikwiye kutwigisha kubana neza tukabana kivandimwe tudahemukiranye mu gihe cya jenoside ruyenzi yayoboranaga na habumugisha serire ya kibirizi usibye bano banyaruri bagaragaza ko abarinzi b'igihango ari abantu barenze ukwemera n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yavuze mu wa bibiri na cumi na gatanu ko nawe ibikorwa byabo bimurenga rimwe iyo numvise iby'aba bantu njye numva ibyo bakoze njye ntari kubishobora kugira ngo abantu bakwicira abawe kugira ngo bakatsemba ndetse nawe wenda bakakwica bakakuvana mu mirambo bakagukiza ariko wavayo ukibuka kugira uramira nawe cyangwa kugira uwukiza cyangwa uwukorera neza perezida kagame yabitangarije imbere y'abarinzi b'igihango barimo n'uyu habumugisha habumugisha avuga ko yakoze mu ntoki za perezida kagame inshuro nk'eshatu ikintu yumva ari igitangaza gihambaye kuri we habumugisha akomeje gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge no kubanisha abantu amahoro iyo gahunda irimo amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge yashinze jean batiste ndabananiye ijwi rya amerika mu karere ka gakenke nongereho ko minisiteri y'ubutabera mu rwanda yisaba urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda kutarekura mbere y'igihe majo haruyize ntabakuje wakatiwe gufungwa imyaka mirongo itatu n'itanu ahamwe n'ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu mu ibaruwa yashyizweho umukono na minisitiri johnson bushinge ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi ikaba yatangajwe uyu munsi n'urukiko rw'irahe aravuga ko imyaka cumi n'umwe majoho ntabakuze wahoze ayobora batayo yaba parakomando ashigaje muri gereza ari myinshi ku buryo adakwiye kurekurwa mbere y'igihe minisitiri bushinge avuga kandi ko majoho ntabakuze akomeje kugaragaza ko nta ruhare rukomeye yagize muri jenoside leta ya tanzania iravuga ko igiye gushakira umuti urambye ibibazo byugarije impunzi z'abarundi ziri mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi ibyo bibaye mu gihe icyo gihugu gishyirwa mu majwi mu kutubahiriza uburenganzira busesuye ku mpunzi zahahungiye inkuru irambuye na mugenzi wacu james jovin iryo jambo ryashyikirijwe na baramatari w'intara kigoma bwana torias ndengenye mu nama ifatiye guhimiriza impunzi gutahuka ku bushake bwazo yabereye mu nkambi ya nduta kuri uyu wa gatatu muri iyo nama bwana ndengenye yavuze yuko leta igiye kongera inguvu mu bijyanye no gucungira umutekano mu nkambi zose mu ntumbero yo kugabanya amabi akorerwa impunzi n'abatazishakira amahoro hanyuma bakagiriza leta ya tanzaniya yuko ariyo ihohotera impunzi no guhonyanga agateka kazo mu yandi majambo yavuze yuko minsi yose leta ya tanzaniya ihimiriza impunzi kwiyandikisha ku bushake bwazo kugira zitahukanwe kubera leta y'u Burundi yamaze kwemeza yuko mu gihugu hari amahoro nyuma y'amatora aheruka kuba nirudie kuwahakikishia wakimbizi wa Burundi pamoja na yote yaliyosema, serikali ya Tanzania itaendelea kushughulikia changamoto ambazo mnakumbana nazo mkiwa hapa kambini.
reka nongere ndabemerere mwege impunzi zo mu Burundi hamwe n'ivyavuzwe vyose leta ya Tanzania izobandanya gushaka umuti urama ku ngorane zose muhura nazo ngaha mu nkambi harimwo mu bijanye no gucungera umutekano bikwiye umubano mwiza mu nkambi n'ibindi byose bikenewe bijanye n'amagara y'abantu amazi n'ubuvuzi zikiwemo changamoto za usalama, ustawi wa jamii na huduma mbalimbali ambazo zinahusu afya, elimu, maji na kadhalika.
Ku ruhande rw'umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Mwakibasi, muri iyo nama we yagabishije impunzi kureka ingeso yo kwakira abashitsi bava mu Burundi kubera ari bo boba bakora ayo mabi yose avugwa hama bakabeshyera leta ya Tanzania.
Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira ya kutatanisha, ili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi.
Cha mbere ni kibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba ari bo bakora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira bareke kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca Tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika hano dusoreje aya makuru hamwe na mukobiri ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimiye cyane kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abumva ijwi ry'amerika bari ku kiryamo cy'inzovu ya kamonyi ab'inyabikenke muri muhanga ab'igishari ya rwamagana ab'inyarubuye na muganza ab'intara na nyange mukomere mwari kumwe na veniste nshimiyimana